Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriyo neza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mu kiganiro muri sanga ibihugu bibanyi vya repubulika ya kongo iharanira demokarasi bihurukiye mu ishirahamwe sadek ryo mu bihugu vyo muri afurika mu manuko rijejwe iterambere n'inama nkuru y'ibihugu vyo mu karere ka afurika ibiyaga binini cergl biriko biratera akamo gasaba ku ibiharuro vyavuye mu matora umukuru w'igihugu yabaye ku igenikizo rya mirongo itatu ry'ukwezi kwa cumi na kabiri bisubirwamwo ivyo bihugu biriko biratera akamo kandi gasaba ko hotunganywa leta y'ubumwe kuvaho umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora utangarije ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya kongo felix cisekedi ariwe yatsinze ayo matora umunyapolitiki yaronse ikibanza kigira kabiri martin fayulu yaciye atangaza ko ariwe ahubwo yatsinze ayo matora araheza arashinga urubanza muri sentare y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro asaba kuzurizwa byongeye ishyirahamwe ry'abakatolika ryari ryarungitse indorerezi zirenga ibihumbi mirongo ine mu bibanza byo gutoreramwo bitandukanye naryo rivuga ko ibiharuro ryatohoje vyerekana ko martin fayulu ariwe yatsinze ayo matora n'amajwi mirongo itandatu na rimwe ku ijana mbega mwihweje bimaze gutangazwa ko byavuye muri ayo matora hamwe n'utwamo turiko turaterwa hirya no hino muribaza ko igikorwa co gusubira guharura amajwi gishoboka mbega leta y'ubumwe irashoboka iyo leta yoba irongowe nande kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye eh, emmanuel sekiyoba yigisha eh, economy politique muri west los angeles college mu ntara ya california aho ni muri leta zunze ubumwe z'amerika yari yagiye guhiganira ikibanza cy'umusenateri mu buseruko bwa kongo akaba muri iki gihe yatahutse muri amerika sekiyoba ashigikiye cisekedi felix cisekedi avugwa ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muriwe neza emmanuel sekiyoba
komera bwana frederic nkundikije amakuru yawe ni amahoro urakome nawe
turaho neza egome turi kumwe turaza kuba turi kumwe kandi na dr salomo baravuga turacamurondera mu kanya turamubona akaba ari umuhanuzwa jambo mu vyerekeye agateka kazina muntu i geneve akaba n'umunyamabanga mukuru w'urunani alliance nationale pour la salut du peuple congolais aba mu gihugu c'ubusuwise Uh, turi kumwe kandi muri iki gihe na ndorimana semana akaba ari umuhinga akurikirana hafi politike yo mu bihugu vya afurika y'ibiyaga binini mwiriwe neza ndorimana semana
yego mwiriwe neza frederic nkundikizi murakomeye
turaho turakomeye nta kibazo yego mwe mukurindira dr salomo reka dutangure kuri mwebwe emmanuel sekiyoba mutubwire ukuntu byagenze mu buseruko bwa kongo aho mwari mwagiye kwiyamamaza hamwe no kwitoza mu kibanza c'umukenguzamateka ibintu byagenze gute
wakoze cyane bwana frederic kuntumira kuri ikiganiro cya lava de l'america ubu njewe mvuye muri kongo nkaba naje kugira ngo ngumeze nigishe ishuri ry'abampaye muri iyi periyode bita winter none akagasura ndangije nagiye kureba amatora namaze amezi abiri na gatatu niruka mu misozi hose ndeba ukuntu uko abaturage bifashe ukuntu uko biteguye ku matora nkaba rero narashimiye noneho na leta ya kongo kugira ngo yihangane ibyo matora ko twashatse mu myaka myinshi ishize ibintu ntawo navuga ngo byagiye nabi cyane kuko igihugu gifite ibibazo bikomeye ariko barihanganye kuko bashoboye kugira ngo amatora agabeho zabayeho twabayemo twarebye ukuntu abantu bifashe noneho ibintu uko byagiye ubu ngubu seni ikaba yavuze ngo cisekedi niwe watsinze naho nkaba mvuga ngo ni by'ukuri niba yaratsinze ni ikintu cyiza kuko icyo dushaka ubu ngubu ni uguhindura ku mutwe wo muri kongo kugira ngo ejo bundi ibintu bizabe neza mu myaka iri kuza ku biberekeye mwebwe emmanuel sekiyoba byagenze gute mwaratowe ntiwashoboye kuronka amajwi yakwiye kugira mube umusenateri byagenze gute
kuvuga iby'ukuri nzi ko natowe ariko rero ni mu cyumweru gishize ikaba yaravanyeho liste y'abantu bavuga ngo nibo batowe bikaba bituma tugira ngo iyo mashini y'abantu batinyaga cyane yaba yarakoze akazi kaja mu nzira zigenzuye n'inzira z'abanyakongo bashaka kujamo ikibazo gikomeye rega ntari gutongwa na gutongwa na gutora ni ubukene bw'unasanzwe muri kongo ni iwacu wonjaga buri gihe ukareba ko abatorwa n'abatora bose bafite ibibazo byinshi mu mutwe ni nk'abantu b'iwacu batazi icyo bashaka kugira ngo mvuge ngo ni ubukene mu mutwe ni ubukene bw'ibintu ni ubukene hose ni ibintu byo usanga mu nzira hose kuko nta n'umwe kubwiza ukuri n'abantu nkatwe twaje gutorwa benshi bakajya babesha bagura amajwi y'abantu bikanteza umubabaro kugira ngo njewe ni imana n'ubwenge imana duhaye kugira ngo tugere muri bihugu byifata neza kure ko amatora abaho ukajya iwacu ugasanga n'abatora n'abatorwa bose batavuga ururimi rumwe rumwe kuri nicyo cyatumiye rero ubu ngubu tuba dufite ibibazo kuri aga matungo zabaye mu kanya gatoya cyane rwose Emmanuel Sekiyoba ku byerekeye impari zihari ku muntu ashobora kuba yaratsinze ayo matora mwebwe mwari mu gihugu mubivuga ku iki hagati ya Martin Fayulu bavuga ko yaronse amajwi mirongo itandatu na rimwe ku ijana ikana Felix Tshisekedi uh, seni ariwe yavuze ko yatsinze ayo matora izo mpari mwebwe muzivuga ku iki mu kanya gato
bo icyo kibazo cyo kuri perezidanse kuko amatora ari ingingo itatu perezidanse bakubwira kuri nasiyonari no kuri provense nkeka ko ntabwo rwose no kubwira ngo ngewe nzi ko felix niwatsinzwe niwatsinze na watsinzwe ndi kugendana no kugira ngo nibashaka ngo bagumirize baje kuri kawunti kureba ngo amajwi ngo bagabare kandi bazabijemo ntabwo byanga kuko hari ibibazo byinshi byabayeho muri aya matora niba ari icyo ntushe sadeki iri kubishaka serivisi iri kubishaka ibihugu biri iruhande rwa kongo iri kubishaka niba ashaka tubisubiremo tubisubiremo noneho
ego reka namwe mushanahenda imana semana mugira ico muteguye cyane cyane ku makuru ariko yatangazwa eka n'ibisabwa n'abatetsi bo mu bihugu bibanyi vya kongo basaba ko abatetsi bajeje gutunganya amatora bosubiramwo ibiharuro eka bakasaba nuko hoba leta y'ubumwe mbega gusubiramwo guharura amajwi ni ikintu gishoboka canke leta y'ubumwe irashoboka muri iki gihe
murakoze cyane bwana federic nkundikize gusa icya mbere nabanza kuvuga ni uko ku bwanjye nshimira cyane abanyekongo tuba tumenyereye ko buri kintu icyo ari cyo cyose kibaye muri politiki mu gihugu cyabo batangira kwicana bakica abaturanyi babo bakica abaturage ndetse abo ngabo baba bicana mu by'ukuri ibiba byose muri politiki nta n'inyungu nini kugeza ubu ngubu yari yagaragara yageraga kuri abo baturage hanyuma ikintangaza cyane ni ibyo bihugu birimo bivuga ko ngo bishaka ko amajwi yongera kubarwa ndetse ku bwabo bakaba bumva ko amatora yaba yagenze neza ari uwo bari bashyigikiye ari we utangajwe ko yatsinze ibyo rero ntabwo ari byo yewe nkaba nshimira cyane na joseph kabila kuba yaragaragaje ubwenge cyane muri bino bihe kuko twese twabonaga ko igihugu cya kongo higiye kugwa mu ntambara ndetse nabyo twabonaga ibihugu byinshi byasaga naho bishyigikiye kuko urebye byonyine ukuntu kiliziya gaturika yahagurutse muri kongo uhita wibaza ku isi hose mu bihugu bigize iyi si kuki kongo ariho kiliziya gaturika ifite ijambo cyane ishaka no kuryiha cyane muri politiki muri icyo gihugu kandi ntabwo ishatse kuryiha ubu ngubu ni ijambo rihera kera kuva bashatse kuryiha kuva musenyeri monsengo akiri akiri na muto igihe cya konferanse suverene igihe cya zayire ya mobutu bagiye bashaka kugira ijambo rikomeye cyane mu bibera muri politike yo muri kongo ibyo rero bisobanuye iki bisobanuye ko vatikani ishaka kugirana igihugu kimwe na kiriya ko igira aho ijambo bisabuye ko byose biganisha ku mutungo w'icyo gihugu sadeke rero nayo ibihugu biri muri sadeke birimo bisaba ko ngo hagomba kubaho kubara amajwi ndetse iby'i burayi nabonye ibitangazamakuru byo mu bufaransa byose byarahagurukiye rimwe za teve senke za france tuwanti bavuga ko ngo amajwi yatangajwe ngo batangaje amajwi batabaze ngo amajwi batangaje n'ay'igihuha ntabwo ariyo yari ariko tugarutse kuri ibyo bya ekereziya katolika mushyantahe ndoyimana iyo ekereziya yari yarumbitse indorerezi ibihumbi mirongo ine mu bibanza bitandukanye aho si kuvuga ko ibiharuro bavuga ko batohoje byoba ari ibyo kuri koko
bwana frederic icya mbere ngomba kukubwira ni uko abantu bakoze muri ariya matora bari ibihumbi magana atatu na mirongo itanu birenga kohereza rero ibihumbi mirongo ine gusa ahantu hakoze abantu muri komisiyo y'amatora mu duce dutandukanye ibihumbi magana atatu na mirongo itanu birenga ibihumbi mirongo ine sintekereza ko byabashije kubona ukuri kw'ibyavuye mu matora icya kabiri rero ryo nibaza nibaza ni kuki muri congo gusa ariho iyo kiliziya gaturika igira ijambo ikurikirana igashaka no kugaragaza ibyavuye mu matora rimwe na rimwe ikabihakana kandi tuzi ko kuri iyi si hose habaho amatora hirya no hino ku isi ibyo rero niyo mpamvu nakubwiraga ko kiliziya gaturika ibihugu bya sadec ibihugu by'uburayi amerika ibyo bihugu byose ubona bisa naho bibabajwe cyane bikurikirana cyane bikunze kongo ntabwo bikunze umunyagihugu w'umukongomani mu by'ukuri ahubwo bikunze ibiri munsi y'ubutaka bwa kongo niyo mpamvu ugiye ntekereza ko ibyo barimo byo kuvuga ngo bongere babare nta shingiro bifite ntabwo ari ubwa mbere ntekereza ko no mu bihe kabila yagiye atorwa twagiye tunabitangaza hano n'ahandi twabashije kubona bagiye batangaza perezida amajwi atarashorwa kubera ko kabila yari akiri mu ruhande rwabo yari akivuga rumwe nabo nta nduru bigeze bakoma nta kintu bigeze bavuga bagiye bamushyigikira mu kanya gato cyane rwose indorimana atari ugiyeho muri ko muvuga ko na vatikano yoba ishaka ibiri munsi mu kuzimu ku butaka bwa kongo
rwose rwanda federike nkundikize iyo iyo ntuze ipoteze ntabwo twayijyana kure ko bimaze kugaragara hari amakuru menshi dufite ko bamwe mu mu bihaye imana boherezwa hariya hari amakuru avuga ko bamwe ndetse baba ari abahinga mu bintu byo mu butaka ibyo ntabwo twapfa kubyemeza ahangaha ni ibintu bisabirwa ubushakashatsi burambuye ariko yewe icyo nibazaho icyo buri muturage agomba kwibaza ni kuki kuri iyi si yose muri congo kuva igihe cya mobutu bagiye kiliziya gaturika yagiye imubangamira cyane kugeza ubwo musenyeri ngo yayoboye iriya ntuze konferanse suverene aho bagezeho batangira gutuka mu butu ku mugaragaro ni musenyeri mosengo wayoboraga iyo konferanse suverene umuntu rero yakwibaza ati kuri kongo kuko ikize ku mabuye y'agaciro ikize mu butaka bwayo kuki ariho vatikani n'iyo kiliziya gaturika yabo ishaka kugira ijambo cyane ibyo rero ntabwo yewe mbona hari ikindi ni ubwo bukire bwo muri congo butuma n'abo basenyeri bashaka kugira uruvugiro muri kiriya gihugu
emmanuel yasekiyoba leta y'ubumwe irashoboka muri iki gihe muri congo leta y'ubumwe irashoboka nk'uko ibihugu bitari bike biri kubera akamo bisaba ko hoba leta y'ubumwe
birashoboka muri congo birashoboka kuko urebye n'uko babwizaga amatora ni ukumenyesha ko hari agatima hari agatima kugira ngo ibintu bihinduke iwacu hari agatima kugira ngo abanyekongo bagire umuperezida musha naho ubu ngubu ndakubwiye ko ibyo nabonyemo ni ikimenyetso cyane gikomeye cyane kugira ngo iwacu ibintu bihinduke dutere imbere natwe leta ibe leta y'ukuri kugira ngo abaturage bagira perezida bashaka abo bishakiye batora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emira mwiriwe neza
mahoro neza muri hega emira
twebwe jewe ndi muri australia australia izina irindi zina ninde
simbarakiye emile simbarakiye simbarakiye mire turiko tuvuga ku matora muri congo ekano twama turiko turaterwa n'ibihugu bibanyi vya congo bisaba ko hoba leta bumwe eka nuko ivyavuye mu matora vyosubira guharurwa S- ikibazo c'imwero
yego cyane Eh, eh, jewe n'ukuri ivyo muri congo nta kintu kinini yandabizi ariko mbere y'uko mbaza akabazo utubazo tubiri nari mfise nagomba nibutse uyo mushinga ntahe ahejeje kutuyagira yuko atari aba abagaturika bo muri congo bi binjira mu bintu canke biyinjiza mu bintu sinzi ukuntu nokivuga muri polite way ariko si, sinagomba kuvuga ko bivanga mu bintu si, nagomba kuvuga mu yindi mvugo rero saba- si barya gusa no mu burundi niko bimeze Eh, aba aba abagatulika baho canke aba- abaserukira abagatulika baho iyo leta ikoze ibyo idashima canke ibyo bobo batagomba urumva niko byama bimeze baca baca babigenza nka kurya nyene no muri congo byari ariko rero akabazo rero nagomba kubaza ka mbere ni- nariko ndiyumvira nti ni- ni kubera iki eh, ni kubera iki muri congo ibi bihugu bitandukanye aya maleta atandukanye avuye hasi ku kibazo c'amatora canke ku kibazo ce- eh, c'ivyavuye mu matora mu gihe ata- a- atabimenyetso atabimenyetso baba abo bagaturika canke fayu ujya mushinga ntahe fayuru nta bimenyetso turabona kuko ndakunda kwi- gusoma cane ndondeza aho yoba yashize ibimenyetso yuko amatora yoba yaribwe ntabyo ndabona hanyuma rero nkaca nibaza igituma abo eh, ayo maleta yavuye hasi mu mwanya mu gihugu ca zimbabwe narakurikiranye amatora cane mu gihugu ca zimbabwe mu gihugu cya zimbabwe eh, abantu babiri bariko barahiganwa uwitwa eh, nelson kamisa n'uwitwa emerson mnangagwa ni ukuvuga eh, nelson kamisa yari afise ivyemeza vyerekana neza vyemeza bihari bikwiye yuko amatora atagenze neza mbere eh, ico gihe ubwa mbere bari batanguye gutangaza ko ko eh, munangango yatsinze amaju- n'amajwi mirongo itanu n'atatu hanyuma baka- bakavuga ko camisa nawe yatsinze n'amajwi ni- hafi mirongo ine n'indwi mugabo mu nyuma bamaze kwerekana ibyemeza bya mbere kuko hariho eh, hariho amafomu yuzurizwa aho bita kuri puling station ayo mafomu rero yarerekana neza yuko am- a- ahantu hamwe hamwe ko ibyavuye mu matora ko atari byo bashikirije mu eh, eh, mu mugwi mu- mu- muri urya mugwi witwa zeke Iki- ikibazo ikibazo canyu no kumenya igituma muri congo rero na- mu ncamake nariko mvuga ko nariko mvuga ko muri zimbabwe hari ivyemeza bikwiye ko camisa ama- ama- amajwi yarose atariyo yari yarose mugabo nta gihugu na kimwe co kw'isi cigeze kimushigikira canke kivuge kiti ayo matora ntasubirwemwo guharura Yego, none Meya.
ni kubera iki eh, aho muri kongo hoho abitwara nta cemeza na kimwe barerekana c'uko ama- ama- amajwi yoba yaribwe ni kubera iki amakungu yavuye hasi ico ni ikibazo ca mbere nabagabo batumire Yego, me- akabazo kagira kabiri nariko ndabaza nti Akabazo mbega kagufi.
mu mu byo nasomye eh, mu byo nari maze iminsi nsoma in- eh, before yuko batangaza ibyavuye mu ma- mu matora yo muri congo barerekanye neza yuko impamyabushobozi em, a- um- impamyabushobozi kisekedi yerekanye ko yari ya feki hanyuma biremezwa n'ikinyamakuru libire eh, eh, libire Beri- belgique co mu- co mu bubirigi naco kirabyemeza kibibajije kuri iryo shure yavuga yuko yakuye kuri iyo mpamyabushobozi ni kubera iki ico nticari cagirizi conyene kikwiye cari gutuma abantu bava hasi bati wewe Yego, ntikwiye me- kuba umukuru w'igihugu cacu urumubeshi urakoze emile simbaraga reka ibyo bibazo bibiri mubajije n'amakenga mufise tuyashikirize abatumire bacu reka dutangure kuri Emmanuel Sekiwa mu mwishyure kuri ibyo bibazo aravuga ko fayuru atabimenyetso na bimwe yatangaje avuga ko atatsinze amatora mu gihe mu kindi gihugu avuga nka zimbabwe umunyapolitiki yerekanye ko yatsinze ibindi bihugu byo mu mahanga nk'uko turi ko turabibona bitagize icyo bivuga duga ku ijambo muce mushyira utandukanye n'icyo kibazo cya kabiri wakoze cyane bwana frederic kandi inshuti turi kuganira nawe yakoze kubaza ibyo bibazo kuko ni ibibazo byiza cyane icya mbere kamvuge ku byo yasubije undi muvandimwe turi kubona nawe ku bireba kiliziya katolika reka ko mu niba yatanze egisample y'uburundi ni uko ibihugu byacu byifata nabi noneho egize katolika ikagira ngo ijemo naho nta mwanya wa egize katolika muri politiki tubivuge neza ni ugushaka gufasha abantu yego turabizi ariko rero ibyo egize katolika avuga muri congo ubu ngubu nkeka ko bidafite umwanya icya kabiri ni congo congo ntabwo ari zimbabwe congo ntabwo ari ikindi gihugu cyo muri afurika congo ifite ibihugu bigifasheho cyenda kandi rero musubiye muri mu byashyize muri congo mukareba ko ubutegetsi buri ubu ngubu muri congo ubutegetsi bwacu bwakenesha abantu bose ni ubutegetsi bw'ibyo bihugu byose byose byagizemo mu ntambara yashyize kabira ku butegetsi byose noneho kugira ngo ibintu bihinduke ubu ngubu ibyo bihugu ngo bishyireho amaboko kandi ngo niba bofasha niba badafasha simbizi nicyo gituma njyewe ngira ngo niba bagira ngo seginto yatsinze kandi ko yatsinze njyewe ntono bahisha nkeka ko niwe watsinze aga matora boja two kwemera n'agahinda kose ngo dusubire muri yo kubaruraga kandi kuko nzi ko niba bisubiramo ntibemera ko bisubiremo cyisegeza azanatsinda yaratowe nabonye urwandiko rwa leta y'umunyamerika ruramwemeye ibyo umugenzi wanjye umwe muri busuwisi yavuze amakontra ibiri mu butaka bwo muri congo ibyo bumvikanye muri suwisi nibyo biri gutuma ubu ngubu duhangayika marite pawuro ahagarara akajya kuvuga ngo niwe watsinze amatora yagatsinze hesisi nta kimenyetso cyose dufite ntaho ntaho amatora yabayeho nzi fayuru yatsinze
mu kanya gatoya emmanuel kuri icyo kibazo nacyo cya diplome avuga ko cisekedi we ataronse mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo cya diplome ubwo amashuri ga cisekedi yego ikibazo cyashyikirijwe na emile avuga ko bishobora kuba nk'ubeshi ko ikinyamakuru cyo mu bubiri cyoba caratohoje kumva ko eka ubuhinga canke ubumenyi yavuze ko afise atabwa afise aho navuga nka diplome ariko mwana mama ibyo muri Kongo namwe ibyo muri Afrika natwe turakana idiplome idiplome ubwo si gutegeka igihugu ni diplome kweli umuperezida abagaho akagira ikipe ikora nawe umuperezida abagaho akabwira abantu bakora nabo hano abaperezida bangahe muri ko bo muri afurika situzi batagira amadiplome umwana wa kisegedi njewe ntawe nagiye ku masomo nawe ntoniganye nawe ntawe n'uvuga ngo yarize ntoyize ariko umwumvisha avuga ukareba porogaramu afite usanga uyu mwana afite umutwe muzima icyo muri congo ni uko dushaka ibintu bimwe niko twifata ngo tutazi icyo dushaka yaratowe yaratowe noneho turebe utwo tujya imbere nibasha ngo tuje dusubire mu matora tubarure ngewe niba bishaka tuzabisubiramo kandi zikazatsinda yegomeye mushi ntahe ndorimana semana ku bibazo bya bajiru na emile mu kanya gatoya cyane rwose
muvunagura amajambo cyane icya mbere icya mbere mbanza kubwira uwo muvandimwe emile nisegura no ku bayoboke ba kiliziya gatolika mu by'ukuri igihe icyo navuze ni uko tugomba no kubyibazaho cyane icya kabiri kuba yavuze ko ngo biriya uburyo kiliziya gatolika ihaguruka muri congo ngo niko ihaguruka ku isi yose ibyo yabeshye kuko nk'amasezerano yabaye ya saint silvestre twabonye mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu kiliziya gatolika ihamagarira abaturage kujya mu mihanda kwamagana ubutegetsi bwa kabira no kubukuraho ndetse muri iyo myigaragambyo yanapfuyemo abantu byahise bibajyana muri ya mishyikirano twise muri congo amasezerano ya saint silvestre ariyo yagenaga itegurwa ry'amatora aya ngaya nyine arangiye nta kandi rwose ndumva ku rwego rw'igihugu kiliziya gaturika ikoresha imyigaragambyo yo kwamagana perezida uriho no gushaka guhindura ubutegetsi buriho nimba hahari uwemire n'abandi baraza kuhambwira icya kabiri yavuze yavuze ngo kuki yabajije ngo kuki ibihugu bisa naho byavuye hasi igisobanuro ni kimwe ni uko ukuntu byari bisanzwe mu by'ukuri ibihugu bya afurika ntabwo byigeze byigenga mu buryo bwuzuye ubwigenge bwabo bahawe bwari ubwigenge bucagase ku buryo ibyo bihugu by'i burayi na za amerika ibyo bihugu byadukoronije nibyo byagendaga bigena ugomba kuba perezida n'utagomba kuba perezida kuri ubu rero kubera n'umutungo ibihugu by'i burayi turabizi ubukungu bwabo burimo buragenda nabi ndetse na amerika hose ubu ngubu ku isi ubukungu buragaragara ko bugenda bugenda nabi bityo ibihugu byose birashaka kugira ijambo birashaka kugira ukuboko mu bibera muri congo icyo nicyo gisobanuro cyonyine noneho uwo bashakaga ko anajyaho ntabwo ari we wagiyeho wagiye ku butegetsi kabira yaberetse ko ashoboye cyane cyane ko igihugu bari bagitegeye kuba kabira yashyiraho ramazani sadari bakabona impamvu yo kuyogoza kwinjira nanone bakoresheje igisirikare gukoresha guteza intambara nk'izo zose barimo bashaka guteza bavuga ngo amajwi niyongere abarwe ibyo byose birimo birashaka kuganisha mu guteza akaduruvayo kugira ngo ibyo bihugu byongere bibone uburyo bwo gusahura igihugu cya kongo nabwira uwo emile ko yakwibaza impamvu abasirikare ba oni monisco bahari bahari ntabwo bahari kuva ejo bundi gusa kuri izi ntambara zabaye muri za mirongo icyenda na gatandatu abasirikare ba mbere ba oni iyo tukoze ubucukumbuzi dusanga barahageze kuva muri za mirongo itandatu abasirikare ba mbere bitwa ba oni ngo baze kubungabunga amahoro ayo mahoro kugeza uno munsi ntabwo araboneka beni abaturage barapfa buri munsi bahora badutangariza umubare w'abapfuye hasi y'abasirikare abo ngabo bitwa ngo ba monisco abasigaye ba oni rero bari muri gahunda ndende arizo izo ngizo nyine zirimo zituma ibyo bihugu byose bihaguruka kugira ngo biteze akaduruvayo bibone uko byongera kwisahurira umutungo wa kongo mu kanya gatoya ku kindi kibazo emile yabaje avuga ko ku byerekeye ubumenyi bwa felix cisekedi mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda mirongo itatu ubwo bumenyi buze buzanywe ubu ngubu mu rwego nyine rwo gushaka guteza akaduruvayo mu by'ukuri iyo ureba ukuntu bimeze birasa naho barimo bashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyabyura impamvu yatuma muri congo abaturage bongera gusubiranamo ndetse bakabona uburyo nabo bagire impande bafasha bakinjira muri congo gisirikare bityo bakabasha kwibonera ibice n'ibindi naho kwiga no kutiga tuzi abaperezida azabaze uwitwa jacob juma wo muri afurika y'epfo akora ubushakashatsi azatubwire emile yize amashuri angahe ninde muri ibyo bihugu byo hanze wigeze usakuza ashaka kumenya amashuri ya perezida jacob zuma tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na jules mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega jules
jean ndi muyinga
kandi kazina
nkeshimana nkeshimana ikibazo cy'imviro mu nyarutse
jya ikibazo nagishikirize nicyerekana amatara yo muri congo kuri icyo cyiyumviro cy'uwo mushinga ntahe ndora imana avuze avuga mbega abamera nk'ubu nigura ibyo katereka yagize mu nyifato yagize muri congo yewe rero congo narakurikirana na jewe umwanya umwe amatora yahagenda yagenze narakurikirana n'imyiyerekano yagiye iraba itunganyijwe n'abakatolika rimwe na rimwe uganda ndabyo n'inshingano z'abakatolika bari mu bantu babiri bavura imitima kandi bya politiki si ukuvuga ngo binjira mu bya politiki ngo ni ikindi kuko mu byo bajejwe ari kuvura imitima kandi no gufasha kugira abanyagihugu batera imbere ndangiye rero ibyo bagize muri congo jesi mbona ikosa baba baragize kuko abanyakatolika ndazi ko congo ifite abakatolika benshi kubona rero baba baragize uruhara bakabika abarezi ibihumbi mirongo ine kuza guhagarikira amatora bagaca basohora urwandiko bari bagize ishyirahamwe ryabo bita senko ryarasohora urwandiko aravuga yuko haba hatsinze fayuru mugabo rero sinovuga ko ibyo aho ibyo bagize bagize cyiza cyane kuko abakatolika nta nyungu za za z'ibanza barondera baraba barifuza yuko haboneka amahoro kubona rero barondetse igihumbi mirongo ine z'indorerezi naho bavuga uwo mbere imana yavuze ko barondetse ibihumbi birenga amajana atatu mirongo itanu bariko barahagarikira amatora ni ukuvuga ko igihumbi mirongo ine icyo byabonye nabyo bigatanga raporo ni ukuvuga ko bitoshoboye impfagusa ahubwo ahanini rero nagira mfata kandi ahubwo ntera intege abo bakatolika ahubwo asaba yuko n'ibindi bihugu bya afurika cyangwa n'ibindi ku isi yose koza barakora nk'uko bakoze muri kongo kumbure bagiye barakora nk'uko bugwanya ubusuma buratsa ibihugu bimwe byo muri afurika bitunganya amatora agashishamo ibintu by'ubusuma ubuze baragera gutyo rero bakabana ataho bayangamiye bataye ibibanza bya politika bariko barahiganirwa kuko abandi bose baje guhagarikira umwe wese aba ahagarikiye n'inyungu ziwe agira ati kumbure ni ukwibanura ikibanza ni ubakumbure umutware ngaha aha n'aha n'aha yego me mura hanyuma ikindi iki hanyuma murasiki ikindi kibazo nacyo mwavuze ati mbere hashobora kuboneka leta y'ubumwe ahubwo jewe nifuza yuko mbere bibaye ngombwa sinzi igitumye leta y'ubumwe batayishyigikiye abo bantu mwa- watumire mwatumiye ahubwo kugira haboneke amahoro jewe nibaza ko byiza ko fayuru yari yemeye ko yavuga na nyine ngo niwe yatsinze amatora kisekedi nawe byizewe kwemera yuko bagira leta y'ubumwe na burya sadeke yari yabasabye yuko bagira leta y'ubumwe bagasubiramo no guharura amatora mbese mbona ikintu byokwica igihe bosubira guharura amatora canke bibaye ngombwa bagashinga n'iyo leta y'ubumwe kumbure igikorwa bakeneye muri kongo ni uko haboneka amahoro ayo mahoro kugira aboneke ni iki ni uko bose babyumva kimwe kumbure bagize leta y'ubumwe ikazokorana amatora ntazobahetsa abandi matora bakayatunganya yego me hari n'ibintu reka nagira nshikirize murakoze Murakoze.
murakoze Jules Nkeshimana reka tuhe eh, iciyumviro cyawe n'ibibazo abashigana turi kumwe dutangure kuri Ndorimana aravuze cyane cyane ko mutavuga rumwe ku byerekeye uruhara rwa ekereziya mbega ntikoba ari uko ekereziya katolika ifise abanywanyi benshi mu banyekongo umunota umwe mu- kuri umunota umwe
oya ntabwo ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri ntabwo twaje twiteguye ku- ku- kuvuga umubare kugira ngo tugereranye umubare w'abayoboke kari- ba kiliziya gaturika gusa icyo tuzi tuzi ko kiliziya nkuru cyane muri afurika itari Kinshasa, itari muri kongo eh, iri muri biriya bihugu byo mu majyaruguru ya afurika ntabwo nibuka neza ishobora kuba ari cote d'ivoire ariho hari kiliziya nkuru cyane iruta izindi muri afurika kandi igihe navuze ko kiliziya gaturika yatangiye kera mu gihe cya mobutu abibuka turibuka habaho iriya konferanse suverene yari iyobowe na musenyeri mosengo niho abo ba kisekedi bose bamenyekaniye kuko niho batangiye gutuka mobutu ku mugaragaro ubu rero tuka- tukanibaza uburyo kiliziya yateguye imyigaragambyo ejobundi eh, imyigaragambyo ikomeye ntabwo ibyo byose mu by'ukuri tubigaya iyo baza kuba babikora n'ahandi ku isi mu by'ukuri tu- byagako- byagakwiye kuba ari ibintu byo Yego, me- gushimwa ariko ikibazo twavuze kuki ari muri kongo honyine bategura imyigaragambyo yo kwamagana umuperezida yo gusaba ko perezida avaho eh, ni kuki ari muri kongo gusa hanyuma icya kabiri yavuze yavuze ku bihereranye na leta y'ubumwe mu by'ukuri ibi bitekerezo byose bindi barimo bashaka gutanga twebwe tubona uzabyungukiramo ari joseph kabila kuko nibavuga leta y'ubumwe na- bizakurura bizane na leta z'inzibacyuho n'ibiki kandi ugomba kubyungukiramo ni kabila kandi kabila arabimenyereye turibuka ko hari afata ubutegetsi hariho ari perezida iriya foromire bavuga ngo implicate yari perezida afite abavisi perezida bane bavuye mu mitwe itandukanye yego me eh, yamurwanya yarwanaga muri Reka Congo n'icyo kibazo icyo gihe.
tukiba- tu- rero na- tukibaze n'ibi Sekiba.
namenyereye nta kibazo byamutera nimba babishaka ubwo niwe ni kabila bazaba bashaka ko agumaho cyangwa intambara E- e- Emmanuel Sekiyoba leta y'ubumwe yogirira akamaro bande abanyekongo canke eh, perezida Joseph Kabila
Eh, nkeka kizagirira akamaro ah, abanyekongo cyane ishoboye ibaye Tutu.
E- ego me eh, tugarutse kuri mwebwe mu nshiyantahe eh, eh, Ndorimana Semana eh, hari ikibazo gihambaye cyane rwose ca kivugwa ikibazo kivuga ku vyerekeye cyane cyane guharura amajwi Eh, ico kibazo nti- ntimwakinonose cyane cyane rwose ngo mutubwire i- ikintu mwebwe mubona cokorwa guharura amajwi ni ikintu gishoboka muri iki gihe turazi ko ibiharuro bitangazwa bisa n'ibitandukanye cyane rwose mirongo itandatu na rimwe ku ijana n'ayandi ya felix cisekedi muri iki gihe icyo n'igikorwa mubona cyoshoboka
ku bwacu ntabwo ngewe mbona ko kubara amajwi biri butange igisubizo ku mahoro yo muri congo icya mbere tugomba kuvuga ni uko dushimira cyane dushimira cyane abanyekongo uburyo bitwaye uburyo batangaje uwatsinze ntihagire nubwo hapfuye abaturage bakeya bagera ku icumi mu gihugu nka kiriya gifite miliyoni hafi mirongo cyenda tubona ari ibintu twagakwiye kubashimira icya kabiri ni uko gushaka gusubiramo kubara amajwi ntabwo tubona impamvu zabyo kuko si ubwa mbere muri congo haba amatora bagatangaza uwatsinze ibyo ntekereza ko atari n'ubwa mbere mbivugiye kuri radiyo si ubwa mbere batangaza uwatsinze batigeze banabara amajwi banabara amajwi yose icya kabiri tugomba kuvuga ni uko joseph kabila ajyaho abantu bose baramubonye uko yari ameze imyaka yari afite ubona kurika areba mu kirere yagiyeho yashyizweho n'andi kuko hari abanyepolitike bakomeye bazwi ariko baragenda batoranya umuhungu wa Laura Desire Kabila mu buryo bw'ubufindo bamushyira hariya abo bamushyize hariya ubu ngubu nibo batangiye kubona ko abangamiye amaze gusobanukirwa yagiye abangamira inyungu zabo muri kiriya gihugu ndetse bari bazi ko azanga kuvaho azahindura itegeko nshinga nk'uko ahandi bimeze ni ibintu bisanzwe guhindura itegeko nshinga perezida akagumaho ntiyabikora bategereza ko azashyiraho emmanuel sadari ntiyabikora ubu rero ibindi byose barimo bashaka ni ugushaka guteza kongo akaduruvayo intambara kugira ngo babone umuryango wo kwinjira muri kongo niko twebwe tubibona reka nicyo kibazo ndabona umwe mu batubiri yari yagize ingorane za telefone ashitse dr salomon baravuga nawe nyine tumuhe ijambo mu kanya gatoya cyane rwose mu munota umwe mutubwire niba twari ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye leta y'imfata kibanza eka leta y'ubumwe hamwe n'igikorwa cyo guharura amajwi nk'uko biriko birasabwa n'ibihugu bibanyi by'igihugu cya kongo ibyo bintu bibiri mu bivuga kwiki mu kanya gatoya cyane rwose dr salomon baravuga
murakoze bwana frederic mumbabarire kandi narindi mu muhanda narindi kuri otorute ndi kuva buruseli ngira ngo ngane aho ncumbitse kuri hoteli ntabwo byanyoroheye rwose ariko nakoze iyo bwabaga ubwo mumbabarire rwose ntabwo nabatindije mbishaka gusa byaba byiza muramutse mumbwiye uwo turi kuganira nawe utumirwa uwo ari we kugira ngo umenye uburyo nasubiza kandi menye uwo nsubiza uruhande abogamiyemo kuko burya buri wese afite uruhande abogamiyemo niyo mpamvu biranshimisha cyane mbaye mbimenye reka tubanze twibutse n'abarikora kwirikirana ikiganiro ko dr salomon baravuga ashyigikiye martin fayuru yatangajwe ko ari gato yatsinze amatora muri congo turi kumwe rero na emmanuel sekiyoba akaba ari umunyekongo aba mu ntara ya california muri los angeles aho yigisha economy politique wewe yari yagiye mu buseruko bwa congo kwitoza mu kibanza cy'umusenateur turi kumwe kandi na ndorimana semana akaba ari umuhinga mu byerekeye intara ya afurika y'ibiyaga binini duka ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose salomo
ok bon ku byerekeranye na guverinoma nk'uko bavuga mu kinyarwanda y'inzibacyuho ugenda akeka yuko kongo aho igeze ubu ngubu ni ngombwa cyane ariko iyo guverinoma y'inzibacyuho ntabwo igomba kuba ari guverinoma iyoborwa n'abantu nanone basebeje igihugu kandi bamaze kukizambya rwose bakigeje rwanda baka ngo bikavugwa yuko ibarurwa ry'amajwi rigomba gusubirwamo byanze bikunze bitewe n'uko tuzi yuko buriya butegetsi bw'ibyo amajwi rwose baragiye amatora babujije abantu kwiyamamaza babuza baragenda mbese babica n'abantu umuntu wavuze ngo hapfuye abantu icumi gusa n'uwapfa ari umwe ndumva ni ugukabya ibyo bintu byo kujya abantu bapfobya ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi mu gihugu yewe ntabwo mbyemera nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nubwo yaba ari umuntu umwe wapfuye icyo ni icyaha gikomeye cyane gikwiye guhanirwa umuntu wabikoze akabifungirwa ibyo bintu byo gupfobya ubwicanyi ubugizi bwa nabi muri congo bigomba gucibwa noneho tugarutse rero kuri icyo kibazo cy'amatora amajwi agomba kubarurwa kuko tuzi neza yuko fayulu yaratsinze abakongomani bose barabyemeye barabizi kuba kuba abantu barakeketse ntibagene ngo bajye kurwana baterane amabuye ntabwo umuntu agomba kubigira urwitwazo ngo avuge ngo abantu ntabwo bicanye ntabwo bateranye amabuye ngo ni ukuvuga yuko bahise bemera felix kisekedi gusa nuko abantu bamaze kurambirwa ibintu by'amahane ibintu by'ubwicanyi ariko ntabwo bisobanura yuko bagomba kugirwa guhindurwa inga- ingaruzwamuheto mu gihugu igihugu ni icyacu twese Yegomeye.
ibintu by'ibiryanyi ntabwo bigomba kugenda ngo byiharire icyo gihugu icyo gihugu nibyaba ngombwa abantu bazarwana ariko icyo gihugu wa- buri muntu wese agomba kukigiramo uruhare icyo gihugu ni icyacu twese Eh, tubihute inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na joseph joseph mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe amahoro F- frederic nkundikije amahoro muri hehe ga joseph
ni mu rwanda mu ntara ya magetse Eh, kandi kazina
bigira imana joseph bigira imana muduge ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyiyumviro
Eh, mubanze mundamukiriza abatumire barakumva
Eh, akabazo kanjye nda- ndasa n'ugatumbereza kuri ndorimana semana yego
Eh, ni aga- akabazo nshaka kumubaza arebye hagati y'abakandida babiri fayiru na etiyene n'uriya muhungu wa etiyene kitekedi uriya felix
felix kitekedi Mhm.
ni uwuhe yabona wamenye wakwitaho ku bibazo by'abanyekongo gusumba uwundi akabazo ka kabiri ese leta ya kongo niguma kwima amatwi bariya bavuga ngo basubire mu mu kubarura amajwi arabona ingaruka zizaba izihe saba murakoze utubazo twanjye twarura murakoze joseph eh, ndorimana semana mu nyishu ivunaguye cyane rwose ibyo bibazo bibiri by'umushirantahe joseph eh, bigirimana
Eh, murakoze cyane icya mbere ndabanza kunenga uwo uvuga ko aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu urimo uvuga ko ngo niba ngombwa ngo azarwana kandi kurwana tuzi ko bihitana umubare w'inzirakarengane zitari nkeya ibyo ni ni amagambo agayitse mu by'ukuri icya kabiri eh, ara- arambaza ati hagati ya fayulu na tisekedi ninde wakwita ku bibazo eh, by'abanyekongo icyo kibazo kiragoye cyane ariko nagisubiza muri ubu buryo kisekedi mu by'ukuri ntabwo uretse kuba abyarwa na kisekedi uzwi warwanyije mu buto igihe kirekire agakomeza akarwanya lora desire kabila akaza kurwanya n'uyu joseph kabila tuzi ko felix kisekedi yiberaga i Kins- yiberaga mu bubirigi kenshi niho yiberaga ndetse ntabwo yigeze amenyekana na hato na hato na hato uretse nyuma ya se amaze gupfa nibwo yaje gufata ishyaka rye icya kabiri ni uko mu bintu by'imiyoborere ntabwo tuzi ikintu icyo ari cyo cyose yaba yarigeze kuyobora ku buryo wenda kuyobora igihugu byaba bizamworohera igihe gatatu harimo icyo kibazo cyo kuvuga ko imyigire yiwe amashuri yaba afite yaba akemangwa yaba yaravuze ububirigi bwabihakanye hanyuma fayulu nawe bikavugwa ko uretse ikinshasa bari bamuzi mu by'ukuri na- mu bindi bice ibyo ari byo byose by'igihugu ntabwo ari umuntu wari uzwi hanyuma rero nkabwira uyu joseph ko imitegekere iriho ubu ngubu muri afurika iyi formule yari iriho ubu ngubu yasabaga ko abantu bagenda gufata amabwiriza ku bakoroni ibyo rero k- yaba felix kisekedi ku ruhande abogamiyemo rumushyigikiye yaba eh, fayulu fayulu nakwibutsa ko babanje gufungura mu- mu gihe cy'amatora amatora yegereje bafunguye jean pierre bemba jean pierre bemba akaba yarigeze kuba visi perezida wa kiriya gihugu akaba yarigeze kugira ingabo hanyuma ku rundi ruhande a- a- ari inyuma ya fayulu ku rundi ruhande hari uyu eh, uyu munyakatanga moise katumbi capwe uwo Moise Katumbi Chapwe akaba ari inshuti cyane y'u Rwanda n'ejo bundi imbere y'amatora yaragiye yifotozanya i Kigali na- n'abakuru b'i Kigali eh, ndetse atangaza ko bamushyigikiye muri ariya matora bisobanuye ko abo babiri yaba Katumbi yaba na, Feli- na, na, na Jean Pierre Bemba bose bari inyuma y'uwo Fayu- eh, y'uwo Fayulu icy'ingenzi gihari ni uko habayeho ubwigenge bwo gutegeka bombi babiri umwe afite intege nkeya y'uko nta hantu yigeze ategeka nta bintu bizwi yigeze ategeka yaba asimbutse akajya ku buyobozi bw'igihugu undi akaba azwi ko yabaye mu nzego z'inteko nshingamategeko i Kinshasa nta ahantu henshi mu gihugu ntaho azi ariko bose bikaba bizwi ko uko bimeze ubu ngubu ibihugu by'ibihangange nibyo birimo birwanira kiriya gihugu gushaka kuhagira ijambo kugira ngo babashe kubona umutungo wa kiriya gihugu nibo mu by'ukuri bashaka no gukomeza gutanga amabwiriza washyirwa ku butegetsi ndabona akanya kihuta cyane rwose inyishu ngufi ngufi cyane rwose emmanuel sekiyuba muvugiki kubishyikirijwe na joseph mu kanya gatoya cyane
mwana mama wakoze kunsubiza ijambo numvishije ibyo bene mama bavuga aho ngaho nkeka ko ikibazo cy'ikiganiro cyose ni amatora muri congo ese tuzasubiramo kubara ntabwo tuzasubiramo kubara byose nkeka ko njyewe nandi ku butaka nagiye ndeba ko amatora yabaye niba biri ngombwa kuranga amahoro gabe mu gihugu cyacu tuzasubiramo kubara tubisubiremo kuko kongo yarahangayitse cyane yarahangayitse cyane abantu barapfuye ubu ngubu amatora akaba yarabaye merisi cyane ku guverinoma yihangayitse ngo amatora gabeho niba hari ikibazo ubu ngubu aho banga kisekedi watowe ngo ni perezida tujye gusubira inyuma dushake ibibazo byinshi ntibasha ngo tujye kubarura kandi niba bizafata ukwezi amezi abiri atatu ariko tukavanamo umuntu wo tuzi ko ari we uzatuzanira amahoro ariwe perezida watowe tubisubiremo tubisubiremo twarindira imyaka ingahe agatora kari kari kuba muri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twarindira imyaka ibiri twarindira imyaka itatu ubwo si gusubiramo kubarura bizasaba ameza angahe kuki twavuga ngo ubu ngubu ni fayiro watsinze kandi bataraguze izina rye ngo kisigage yaratsinzwe ngewe mpagarariye kuvuga ngo niba ari ngombwa kuranga amahoro gabe mu gihugu cyacu twararindire kenshi abantu barapfuye benshi ni muje dusabe imfashanyo ya hirya no hino tugisubiremo kandi ko kitegeza atsinda egome mu cena dr salomon baravuga ndabaha ijambo mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika thomas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe izina ry'ikirundi ninde thomas
ndayishimiye ndayishimiye muri hehe
ndi bujumbura mu burundi murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gatoya cyane rwose akanya kariko karihuta
rero novuga hariho indwara imunze amareta yo mu bihugu bya afurika aho uhura amatora umunyagihugu atigera amenya ibyo yatoye ugahura amatora kumbure twavuga ko ategurirwa ahandi rero ibyo nibyo biri ko birashyikira kongo kubona abahagarariye amatora baserukiye ekereziya gatolika ibibanza byose babirimo bakabona batuwatsinze ku majwa ya ni naka mugabo gaduhura gutangaza naho batangaje uwundi ngo niwe yatsinze ibyo bintu ni ibintu byari bikwiye gusezererwa mu gihe twaba tugomba yuko ibihugu bibamo umutekano ku kibazo cy'uko amatora yosubigwamo ego bitwara uburyo mugabo ubwo buryo ntibusumba amahoro biza burondera ukuntu amatora asubigwamo ayari abaye ubwa mbere agaseswa kuko iyo amatora abaye mw'induru imvura ikizina amaraso ameneka abanyagihugu bato batugahura nibo ariko barabigiramo kuko nk'abantu bapfuye bavuga ngo bivuye ku mishamirano y'ayo matora yarababaje abantu biza rero borondera ingufu zose zibaho amatora agapfuma asubigwamo haba guharurwa bakabiraba neza cyangwa babonye ko binaniranye bakayasubiramwo amahoro yama asumba ibindi byose yego me dr salomon baravuga ikibazo cha thomas ndayishimiye muce muja no ku kibazo cabajijwe imbere aho babaza umutegetsi wari yoshobora kurongora ico gihugu hagati muri abo bategetsi babiri bari imbere duga kwijambo murakoze bwana frederic icya mbere ndagira ngo mbanze mvuge yuko kuva kongo yahabwa ubwitwa ubwigenge nta bategetsi yigeze kugira ngo umuntu agende ambwire ngo runaka uyu n'uyu ntameze neza ibi n'ibi n'ibigiye ntabwo aricyo kibazo ikibazo mu by'ukuri ni ukubanza tukibaza umuntu uriho ni abaturage bamushaka cyangwa ntibamushaka nigeze kumva abantu bari kumbwira ngo runaka ntafite diporome ndagira ngo nibutse abantu yuko kuva kongo yabona ubwigenge mu buto ategeka abantu bari bari iruhande rwe ba premier ministre n'abandi bose n'abaminisitiri bari abaprofeseri bize muri za universite za ruharwa ku isi igihugu se kigeze abo bantu barategetse nagira ngo mbanze nshyire ako kantu ku mu- ku murongo twumvikane none rero kugenda umuntu akambwira ngo moyize katumbi ngo akorana n'abanyarwanda n'ibiki byose ibyo ndakeka ni ugushaka kuyobya abaturage bwana semana sinzi urwego akoreramo n'abantu akorana nabo sinshaka no kubimenya ariko nagira ngo musubize ko rwose iryo sesengura izi analize zigenda zi- zi- zi- zigorekeranya komusa z'amapengu ntabwo arizo rwose tujye tugerageza kuvuga ibintu duhereye ku mateka y'igihugu tuvuge ibintu bya kigabo kandi bishobora kugira icyo bimarira igihugu n'abaturage n'akarere mbese nkaba ngira ngo mwibutse kandi ko kuva muri ibihumbi bibiri n'icyenda abaturage barapfa barapfa barapfa barapfa igihugu cyabaye igihugu cy'ingaruzwamuheto cy'abacakara ubwo se kumbwira ngo bagomba kureka kabila ngo kugira ngo atongera kwica abantu ngo nyaboneka ngo turekere aho ngaho ejo bundi mbobero muri sud kivu kabila yaragiye yirukana abantu ibihumbi magana abiri mirongo ita- ma- m- magana ibihumbi m- ibihumbi bibiri na magana atanu mu masambu yabo abo bantu ubungubu uwo bwa- uwo bwana yambwira barihe uburenganzira bw'ikiremwa muntu burihe si ukwicisha abantu urubozo muri beni abantu ebola yarabamaze birirwa batemagurwa na ba dfnl mu gihugu gifite guverinoma gifite abapolisi gifite igisirikari ubu bwana ndorimana ibyo byose arabizi tujye muri nani muri kasayi abantu barashize tujye muri nani muri tanganyika ahitwa kabalo aho abantu barya abatwa n'ibiki byose kandi abariye abatwa kabila akabafata akabashyira mu butegetsi ndashaka kuvuga generale gedeho cyungu ibyo bintu byose uwo bwana ndorimana semana ndabona asa nkaho atabizi cyangwa arabizi arabyirengagiza mu kanya ibyo ndabona- ni ibi- icyo ni icyaha gikomeye Mu- mu- mu kanya ubwo ndamuha ijambo.
butegetsi rero bugomba kujyana n'ibyo bintu n'abantu bashatse gukora n'ubutegetsi nk'ubwo ngubwo ubwo ni uko bose baba basangiye ibyo bintu by'ubugizi bwa nabi y'ubwicanyi bagomba kuvaho bakareka abaturage bakihitamwo abantu babategeka Ego, mu kanya- abaturage rero bahisemo bahisemo bwana fayulu fayulu bamuhisemo byaragaragaye nta hantu nari nabona abantu batangaza ibi- umuntu watowe batarabarura n'amajwi kumva abantu bavuga ngo wingwa abadepite ngo ha- ngo ngo ngo FCC ngo uzagira magana atatu mirongo inani batarabarura bataramenya n'uwatowe uwo ari we bakiha umubare ibyo se byabaye he ku isi ntaho twabaye byabaye njye nagiye mu matora hano mu birigi nari depite hano mu birigi Ego, mu- nabonye uburyo mu kanya amatora ndabo- akorwa ndabona akanya Abantu rero kihuta bajya cyane gukora rwose, ibintu- mushira ntahe, ibintu eh, by'umucafu Ndorimana.
rwose ibyo ngibyo igihugu cya Kongo ntabwo ari pubere abantu buri muntu wese aza kwigiraho Ego, me- akoramo laboratoire y'ibyo ashaka mu kanya Kongo ni mushana igihugu kigomba Ndorimana kubahwa arakwishura, n'abaturage bakubahwa, ariko- mbese tuka- tukajya imbere tukareka kujya kwi- twitwara nk'ingurube ziri umukungugu no mu byondo Be- mu kanya ndamuha ijambo ndorimana ariko nagomba mpe ijambo peter mwiriwe neza
Niriwe muri hega peter
Igitega igitega kandi kazina
Mugisha mugisha duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
je nashaka nangize iciyumviro nterera yego
ndibaza ku bintu vyerekeye Kongo muri make birekera abakongomani nyene bakavyitunganiriza canke nk'uko basavye yuko bosubiramwo guharura hama agasubira agaharura amajwi kugira ukuri kujahabona nayanje kuko ibihugu vya afurika vyinshi usanga turi mu bimwe ibihugu vy'iburayi nivyo usanga biriko birobirija aba- gukora amayeka ivyo akora canke ivyo agira ntivyemeha vyo ku bihugu vya afurika two- twova mu bukoroni bwa- bu- bwabo badukoronije hanyuma yego me mura- dukorera ivy'iwacu murakoze pira bugisha uh, emmanuel sekiyoba umushana thomas nawe nyene ashikirije ikibazo eh, co kimwe n'ico kibazo ca piro avuga ati eka ivyo abanyekongo bikwiye kuraba abanyekongo thomas yavuze ko eh, bitangaje cyane gose kubona ko eh, nko muri afurika umu watsinze amatora eh, nka seni canke umurwi ujejwe gutunganya amatora uca utangaza izina ry'uwundi muntu ashobora kuba atatowe aho akaba arivyo bitera impari nagira mugire ico muvuze ku ciyumviro ashikirije kandi ico ciyumviro capira mu kanya gatoya cane rwose munota umwe U- urakoze cyane bwana frederic kandi rero amatora yo mu gihugu cyacu ni amatora narindimo kamisubiremo ubu ngubu hari umwe wavuze ngo fayulu niwe watowe nshaka ngo azagira ikimenyetso kitwa ko fayulu niwe watowe kuko nto uh, ntabwo seni yavanyemo izina rya fayulu kandi ikaba yaravuze izina rya segedi ishaka gukinisha abakongomani icyo dushaka ni amahoro icyo dushaka ni amahoro kuko kongo yarindire kenshi imyaka myinshi Ye- amatora nzi ko ntugagiye ntugagize ne- ntugagiye neza uko ba- abantu bari babyifuza ariko bwarabaye bwarabaye gakaba bwarabanyemo kisekedi akaba ari perezida ubu ngubu uko abaje mu buguruza cyane njyewe nkeka ko kugira ngo amahoro garuke iwacu twemere tugire tu- tusabe imfashanyo kugira ngo tubisubiremo kuko twarindiriye kenshi twarindiriye kenshi ntabwo ari ukwezi kumwe amezi abiri bwo gusubira mu ma- mu matora gazatuma noneho ibintu bizamba kure kusumba yego me Ma- nje ngira ngo ibyo tuvuga byose ah, eh, ndi- ndikumva imvugo za bene mama hano bati- ba- bavu- ba- bavugurana icyo tuvugaho ni amatora niba garabaye gabaye neza nangwa nabi niba twosubiramo tugisubiremo kugira ngo intambara ishire Yego me.
imvugo zishire noneho igihugu gitere imbere si byose yego me eh, ndarimana semana mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe eh, namwe mugire ico muvuze ko cyashikirijwe na thomas avuga ko ah, ukuntu batangaza amatora kenshi na kenshi biba bitandukanye n'ukuntu ama- ayo matora yagenze eka muce mwishura na dr salomo eh, baravuga ku vyiyumviro yashikirije bitandukanye n'ivyanyu
Eh, murakoze cyane icya mbere nabanza kuvuga ni uko kugeza ubu ngubu uwo tuzi wagombaga kubwira abanyekongo n'isi yose uwatsinze ariya matora ni umugabo witwa Corneille Nanga Corneille Nanga rero yavuze ko ari Felix Tshisekedi watsinze kugeza ubu nasaba yabo Filemo baravuga n'abandi be- baba babifashe batyo kugeza igihe wenda urukiko rw'itegeko nshinga ruzavuga ukundi ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ari filemo baravuga wagombaga kubwira abanyeko ugomba kubwira abanyekongo yitwaje umurongo uwo ari wo wose ngo uyu n'uyu niwe watsinze icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo mu by'ukuri ishyigikiye felix tshisekedi kuko ntabwo mpamya ko azabasha kuyoborana ubwi- ubwisanzure ndetse nta n'ubwo mubonamo izo mbaraga zo kuba yayobora kongo kuko navuze ko nta hantu handi twigeze tumubona mu bintu bya politike cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose yaba yarayoboye ariko icyo mvuga ni iki na salomo agomba kumva ni uko aya matora yararangiye abantu bose bari bazi ko hagomba kubaho agomba gukurikirwa n'intambara byanze bikunze none amatora ararangiye bivuze felix tshisekedi ko ariwe watsinze nta ntambara iha- i- i- ibaye nimba nta ntambara ibaye abaturage bari mu ituze ku bwanjye numva nshyigikiye iryo tuze ko ryakomeza kuko mfite impungenge ko abashaka ko amatora yongera kubarwa ntabwo bigeze babishaka ahandi mu bindi bihugu hari umuvandimwe wo muri australia wavuze bwa mbere yatubwiye ibyabaye hagati ya camisa na munangano wo muri zimbabwe uwatsinzwe ko yari afite ibihamya byose ko ari we watsinze amatora amahanga yaracecetse ndabona akanya kihuta cyane none rwose barimo barazamuka hariya muri congo icyo bashaka ni iki ni uguteza akaduruvayo kugira ngo babone umuryango wo kwinjira aho Yego, rero me- niho ngewe navugaga nti ntabwo ishyigikiye ibyo abaturage bagombaga kugumana iryo tuze ryabo bakareka Reka- uwatangajwe na komisiyo y'amatora Ijambo rya nyuma- agakomeza akayobora ijambo rya nyuma turiguhaye wewe dr salomo baravuga duga ku ijambo
murakoze bwana frederic mu by'ukuri eh, nshimishwa n'uko umuvandimwe asa nkaho wagaruye ubwenge ku gihe bo ndagera ariko ntabwo nigeze mpfurukarama ntabwo ndi seni urabona n'aba- n'abepisikopi muri congo bavuze bati tuzi uwatowe ntabwo ari uwo batubwiye ari we watowe ibyo ngibyo ni ibizwi rwose tureke kujya twi- twifunga amaso nanone tujye tuvugisha ukuri kandi duhuguke icyo ni kimwe icya kabiri ku byerekeye n'ibisubizo kuko njyewe mba shaka ibisubizo twagenderaho kugira ngo turebe ko akarere gatera imbere uwo mutekano twese dukeneye ubaho nashimye ijambo perezida lungu wa zambia yavuze ati hagomba kuba guverinoma y'inzibacyuho hagomba kongera kubarurwa ayo majwi kugira ngo umuntu ashyire umutekano n'ituze mu mitima y'abantu bose umuturage watoye runaka ntiyumve yuko ijwi rye ntacyo ryamaze tugomba kureka kujya dufata abaturage hamwe tukumva yuko bafite uburenganzira kurusha abandi ko bafite sekonapere mu gifaransa za droit abandi nta za droit ndabona bafite Ibyo akanya bintu tugomba kagiye kubirwanya akaba ariyo ibibazo mpamvu rero muri iyo guverinoma vyerekeye y'inzibacyuho kongo progress mushiyantahe tugiye salomo dutanga tuzobigira kwako ibibazo vyerekeye igihugu ca Kongo tuzobigira ko ndabona ari ibibazo bihambaye cyane gose nashaka kugushimira cyane gose ndabona ko vyari vyagoranye kugira ngo witabe ikiganiro ariko wagerageje ko shoboye kose urakizamwo turagushimiye nawe Emmanuel Sekiyoba uh, turagushimiye nawe uh, Ndorimana Semana turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu biga by'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro uh, turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika
turashimiye mugenzi wacu frederic nkundikije mu kiganiro muri